mandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jodiana ninahazwe
ubu ngubu ikintu kirakorwa mu minota mirongo itatu kikaba kirazwi ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga itangazamakuru ibi byose biri ahantu hose kugira ngo rero umuntu agume atekereza ngo ugiye nshobora gukora iki kintu ngo ubuzima bugakomeza ntabwo bigishoboka uyu ni umushikiranganji w'ubutungane akaba n'intumwa nkuru ya leta mu rwanda johnson businge avunira akagohe bagenzi babo kuba maso kugira ngo ntibaze barakora amafuta atandukanye bazi ko bitamenyekana turabigaruka ko handi hato ariko umugenzi wacu aloyize bigirimana abanza atubwire ayagezweho ijya n'ino ku isi bakuremukije diyane n'abaduteze amatwi kuri uyu muhingamo turayahera mu karere umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda kiza besirye avuga ko igipolisi cyamuteye ku munsi wa mbere aho yari ko aragerageza kwitabira ihimbazwa ry'umunsi w'ivuka ry'umugambwe wabo forum for democratic change fdc mu mfunyafunyo y'icyongereza kiza besirye yavuze ko icyo gitero cy'igipolisi cyari cyateguwe besirye hamwe n'abandi babiri bari kumwe mu modokari bagirizwa gutunganya ikoraniro ritemewe n'amategeko ibirabuzwa ryiwe risa n'irizotera amakenga mu baharanira uburenganzira bwa muntu bakeka ko leta ishobora guhungabanya amakoraniro y'abatavuga rumwe nayo na nyaburya museveni ashobora kuzokwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abategetsi bajejwe ibisata by'umutekano muri leta z'ubumwe za amerika baragabisha ko abansi ba amerika bashobora kugerageza guhungabanya amatora yimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu itangazo bashikirije hamwe ejo ku munsi wa kabiri abo bategetsi b'ibigo ndwi bijejwe umutekano birimwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro by'inyamiramabi fbi bakeka ibihugu by'uburusiya ubushinwa hamwe na irani ariko bavuga ko atabyemeza biragaragara bararonka muri iki gihe byo kujuragiza imitima y'abanyamerika bazokwitabira amatora sentare nkuru ya israheli yaremeje ingingo ya leta yo kwirukana mu gihugu urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu human rights watch muri ako karere iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri kandi bubaye bwa mbere israheli yirukana umunyamahanga yagiriza gushyigikira ihungabanywa ry'igihugu mu guharanira agateka k'abanyepalestina omar shakire ni umunyamerika akaba yahawe iminsi mirongo ibiri kuzoba yavuye muri israheli human rights watch yashikirije ko yaba shakire canke iryo shirahamwe ryiwe ubwaryo atabahamagariye kubiba imbuto y'imigumuko muri ico gihugu ca israheli perezida wa shiri sebastiano pinela yashikirije ejo kuwa kabiri ko atariko aratanga imihoho ku butegetsi n'aho imyiyerekano y'abarwanya ubusumbasumbane n'ubukene mu gihugu ikibandanya iyo myiyerekano yinjiye mu ndwi igira gatatu imaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu mirongo ibiri nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano mu kiganiro yahaye radiyo bbc yo mu bwongereza uwo mugwizatunga aremera ko afise uruhara mu ngorane ziri mu gihugu ariko ko atari we wenyine yokwegekwa ko ibibazo bimaze imyaka mirongo itatu abari muri iyo myiyerekano barongeye gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri iyi myiyerekano ikaba yatumye leta ihagarika kwakira amanama mpuzamakungu ku butunzi hamwe n'inama y'ibidukikije yari ategekanijwe kubera muri ico gihugu ca shiri perezida wa donald trump wa amerika yashikirije ko imirwa ikora urudandazwa rw'ibiyayuramutwe ikwiye kuzimanganywa ku isi yose ni nyuma y'aho abakekwa kuba muri iyo mirwi bagandaguriye abanyamerika icenda bagizwe n'abagore hamwe n'abana mu buraruko bw'igihugu ca mexique perezida trump yatangaje ko nimba mexique ikeneye ko amerika iyifasha muri iki gikorwa ko amerika yiteguye guhanagura icyo yise ibihume mu mwanya muto ariko perezida wa mexique andres manuel lopez obrado yaranse iyo mfashanyo ya Trump avuga ko amaleta yamutanguriye nayo yagerageje gukoresha ingufu za gisirikare ariko nta cyahindutse abo bantu bishwe bari abo mu muryango witwa Rebarone abawugize bakaba bari mu idini ry'abamoromo abarwanyi ba Al-Shababu muri Israel nabo barasohoye video ku nshuro ya mbere yerekana umukuru wabo Abu Ubaida. Iyo video yasowe ejo ku munsi wa kabiri. Amerika yatanze agashimwe k'imiliyoni zitandatu z'amadolari kuzotanga amakuru azotuma Ubaida afatwa akarengutswa imbere y'ubutungane.
ako arakoze aroyize bigira imana mugenzi wacu aje kudushikiriza amakuru avugwa hirya nino ku isi ndabibutse ko mukomeje kumva radiyo ya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mwe mutwumva muri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mutwumva live ku isi yose kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook facebook yacu na youtube ni voa radio yacu idonido ku nkuru y'inama ngarukamwaka y'urwego rw'abacamanza mu rwanda yatanguye n'ingene ushobora gukoresha telefone yawe mu mutekano ntangere ni mu kanya isase muwe hafi y'amaradiyo yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze mu rwanda hatanguye inama ngarukamwaka y'urwego rw'abacamanza mushikiranganje ubutungane akaba n'intumwa nkuru ya leta johnson businge yasabye abacamanza bose aho bari mu gihugu cy'u rwanda gukomeza kubahiriza ibyo amategeko ategekanya yasiguye ko atawushobora gukora ikintu yinyegeje kubera ikoranabuhanga mugenzi wacu eric bagira ubusa yadukurikiraniye ino nkuru atangiza iyi nama ireba urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta bwana johnston businge yibukije abakora muri uru rwego ko bagombye kongera gusubiza amaso inyuma bakareba niba buri umwe yarubahirije inshingano ashinzwe muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda werekeza ku musozo buri umwe muri twe akwiye kwibaza uruhare rwe muri uru rugendo arebe niba yaraharaniye inyungu z'akazi buri gihe ko atigeze ateshuka ku nshingano ko atigeze akoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite ko atigeze ashingira ku marangamutima kuri ruswa kwitonesha ku bunebwe ku gasigane cyangwa kwihagararaho mu mirimo ye arebe niba igihe cyose yabonaga ko icyaha cyakozwe yaharaniye yivuye inyuma ko inkiko zibimuruhu kandi zigakora nazo icyo zigomba gukora minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yongeye kwibutsa ko abakora mu rwego rw'ubushinjacyaha bagombye kugendana n'igihe kugeza ubu gisa n'ikigendwa n'ikoranabuhanga kugira ngo batazisanga basigaye inyuma mu mikorere bwana busingi yavuze ko kubera igitutu cy'ikoranabuhanga kugeza ubu hari abo birajya bigora gukora ibyaha bazi ko bihishe iyi si turimo niba muyireba neza irimo irihuta cyane ibintu byashoboraga gukorwa nonaha ntibimenyekane byashoboraga gukorwa ejo hashize ntibimenyekane vuba vuba ubu ngubu ntibigishoboka ubu ngubu ikintu kirakorwa mu minota mirongo itatu kikaba kirazwi ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga itangazamakuru ibi byose biri ahantu hose kugira ngo rero umuntu agume atekereza ngo genshi gukora iki kintu ngo ubuzima bugakomeza ntabwo bigishoboka uyu munsi rero inama nk'iyi ni inama imwe ngarukamwaka ni ukuvuga ngo dukore ibyo amategeko atwemerera gukora tutongera no gutekereza ko dushobora kurengera ntibimenyekane ntitunakore kugira ngo nibatatubona tugumire aho ahubwo dukore akazi kacu ko kagomba gukorwa niyo nama twabagira naho bwana jean bosco mutanga n'umushinjacyaha wa repubulika nawe yasabye abategeka kudakomeza gukora amakosa mu gihe aribo bagombye kuyakumira amwe muri yo yakunze kumvikana mu nkiko n'aho abafungwa bagiye bumvikana bavuga ko bafunzwe binyuranije n'amategeko bigizwemo uruhare n'abashinjacyaha bwana mutangana akihaniza bagenzi be bishoboka ko bagaragayeho ayo makosa nihanangiza abashinjacyaha yuko inshingano yabo ya mbere ari ukubahiriza amategeko twagiye tubona ibihe bimwe na bimwe aho amategeko yagiye atubahirizwa bityo twaba twarafashe ingamba zo guhana abashinjacyaha batitwaye neza mu kubahiriza amategeko umushinjacyaha arahirira kubahiriza amategeko ahereye ku itegeko nshinga niba itegeko ryahaye ububasha bwo gukora investigations na prosecutions ni ukuvuga ngo afite powers amategeko amwemerera izo powers zigomba gukoreshwa neza nta mushinjacyaha ufunga umuntu adafite impamvu zikomeye zituma uwo muntu akekwaho icyaha twagiye tubona incidents z'aho eh, babikora bakarengera abo rero twabafatiye ingamba umushinjacyaha wa repubulika akavuga ko nyuma y'iyi nama ngarukamwaka y'umunsi umwe abashinjacyaha baza kuyisohokamo hari impinduka mu mikorere tubitezeho yuko umwaka ugiye ukurikiraho tuzakora neza kurushaho turasanga ko hari ibitaragenze neza dusaba ababita- aba- ababigizemo uruhare kwikosora Eh, akenshi dutanga last chance ntabwo duhita dufata ibihano biremereye kuko buri muntu agomba kuba afite ibisobanuro biba bituma afite ukuntu yitwaye ntabwo abashinjacyaha ari abamarayika bafite amategeko abagenga iyo hari iryishwe ntabwo biba bivuga yuko akenshi aba yarigambiriye iyi ni inama ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa hatangijwe umwaka w'ubucamanza mu rwanda kugeza ubu muri uyu mwaka urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda rubabarura imanza zisaga ibihumbi mirongo ine na bitanu rwakiriye ruvuga ko ziyongereho kugera mirongo irindwi ku ijana ufatiye ku yandi madosiye yo mu myaka yashize icyakora yose si ko agezwa mu nkiko ahubwo ngo hashyirwe ingufu mu gukumira ibyaha u rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko nk'uko bigaragara mu mibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu rwanda rgb ubutabera buhabwa amanota mirongo inani n'umunani n'ibice mirongo itatu na bine ku ijana muri rusange ariko ku kigero cya cumi na karindwi ku ijana inkiko zo ntizigenga hari kandi abanyarwanda mirongo ine ku ijana batanyurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inkiko ubutegetsi bukavuga ko ubundi byagombye kuba biri ku mpuzandengo y'ijana ku ijana iyi nama ngarukamwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha iribanda ku kureba aho bageze n'aho bifuza kugera yakomereje mu muhezo mu biza kuvugirwamo harimo cyane kunenga abakoze amakosa ajyanye no gufunga binyuranije n'amategeko no gushima abitwaye neza bareba ku ntumbero y'ejo hazaza ku rwego rw'ubutabera mu rwanda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali erike bagira ubusara akenewe tukiri mu rwanda badandaza mu isoko ryubatswe ku mupaka muto huhuza ibisagara bya goma na rubavu bakomeje kuvuga ko ariko bakora bahomba kuko batakironka ababashoberera basaba ubuyobozi guhagarika abacururiza hanze y'iri soko no mu mazu asanzwe arikikije ni inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana impamvu ibitera ni abantu bamwe bahawe imyanya bataza kuyikoreramo uko byakagombye ugasanga bamwe barakora abandi ntibakora icyo kibazo uyu ni umwe mu bacururiza mu isoko mpuzamipaka rya rubavu risa nk'irifatanye neza n'umupaka muto uzwi nka petite bariyeri uhuza imijyi ya rubavu na goma akorera mu nyubako cyangwa etaje ya kabiri iturutse hasi ni igice cyagenewe ubucuruzi bw'imyambaro y'ubwoko butandukanye hakaba hagenewe ubucuruzi bw'inyama kandi hatunganyije neza hari kandi ahagenewe serivisi za banki n'ibiro by'ivunjisha igice gicururizwamo ibiribwa bihiye n'ibindi iri soko kandi rifite ibyumba bitanu bikonjesha ndetse rinafite igice cy'irerero aho ababyeyi bajya basiga abana bato ntibabikorerane imizigo mu gihe bambutse ibicuruzwa igice cyaryo cyo hasi gicururizwamo imboga imbuto n'ibindi biribwa kandi nibyo abenshi mu batuye mu mujyi wa Goma baza bashaka mu rwanda none ko iri soko rigaragara nk'irifite ibyangombwa by'ibanze kandi rikaba rimaze amezi agera ku munani ritashywe kuki rititabirwa mu by'ukuri bamwe mu baricururizamo baratubwira uko babibona ikibazo isoko rifite cya mbere ni uko abacuruzi ubwabo batitabira kuko umuntu ntabwo yaza guhaha nta bacuruzi barimo abacuruzi baramutse babonetse nibwo twamenya izindi mbogamizi zaza nyuma ariko mu gihe batari baboneka bose izindi mbogamizi za nyuma ntabwo twazimenya kandi n'abacuruzi batitabira neza kuko ba bantu batanze imyanya nabo nimba baje no gusura ntibafata imyanzuro ngo bahaye abantu bashaka gukora cyangwa ugasanga nanone bafite ahandi hantu bacururiza bakagenda bakiherera iyo ngiyo nta hantu bakahafunga kuko naki nta kintu bahabona uko utitabira kw'abahawe aho gucururiza muri iri soko ahanini biterwa n'uko ubuyobozi bukomeza kurebera abakomeza gucururiza mu kajagari mu mpande zaryo kandi imwe mu mpamvu zatumye ryubakwa kwari ukorohereza abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi biganjemo abagore bari basanzwe bakora ingendo ndende bikoreye imizigo no guca ubucuruzi bw'akajagari bakoraga bihishahisha hari n'umunsi bwira ndacuruje n'icyumweru gishobora gushira icyo nsaba ubuyobozi ni uko bakangurira abantu bose bahaye imyanya kuza gukora kuko baduhereza batubwira ko umuntu agomba kwitabira nyuma y'iminsi ibiri utashoboye kuza kwitabira agatanga umwanya w'abandi hakaboneka abawukoreramo bashoboye kwitabira urebye ntabwo bigenda cyane kubera ko ari cya kibazo cya muvuma kiriyateri ku munsi hari igihe ntacuruza ntagire icyo mbona ariko nk'icyumweru nshobora gucuruzamo nka bitatu bitewe n'ibicuruzwa mfite ariko hari n'igihe nabwo n'icyumweru ntacuruza ibi nabyo bijya bishoboka ikintu nasaba ubuyobozi rwose badufasha ni uko bafata busheri zikikije aha hose bakazizanamo hano bagafatana ya myanya idakora bakayiha abantu bashaka gucuruza na hahandi mu nyama naho bakabikora gutyo bakazana ba bantu bakikije hahandi rya soko bacuruza inyama bakaba ariho babaha ubundi isoko rigahenda rwose rikagenda iki cyo gufunga amazu yegereye iri soko rimwe na rimwe atujuje ibyangombwa nkenerwa kandi muri iri soko ho bihari ni nacyo inama njyanama y'akarere ka rubavu ibona nk'umuti kuri iki kibazo gikomeje kuba ingorabahizi bwana nyir'urugo kome de gaulle ni visi perezida w'inama njyanama y'aka karere hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya nka riya soko kugira ngo rishobore gukora neza umuntu uzajya ujya kuguramo inyama cyangwa ibindi biribwa bizaba byoroshye yuko hajyamo abantu benshi bakoreramo urwo ni urugero ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwo twasabye yuko duhagarika hagamijwe yuko bose bajya gukorera mwari riya soko kugira ngo rishobore kubyazwa umusaruro mu gihe gito gishoboka ni ukuba mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora kandi aho isoko riherereye hameze neza ku buryo n'ahantu buri wese umuguzi ashobora kugera ku buryo bwisanzuye dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwavugaga ko imyanya muri iri soko ikorerwamo ku kigero kiri hejuru ya mirongo inani na gatanu ku ijana ariko na n'ubu iyo urigezemo ubona ikinyuranyo kuko imyanya myinshi bayambaye ubusa ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yahaye aka karere icyumweru kimwe ngo kabe kamaze kuvanaho imbogamizi zose zitumira isoko ridakorerwamo uko bikwiye nyamara aho kugira ngo abarikoreramo biyongere n'abari baririmo bagenda barivamo nyuma yo guhomba kubera kubura abaguzi ku mpande z'iri soko hanyura abantu babarirwa mu bihumbi mirongo itanu ku munsi abava cyangwa bajya mu rwanda babisikana n'abajya cyangwa bava muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi abenshi ni abakora ubucuruzi buciriritse iri soko ryuzuye ritwaye miliyoni eshatu z'amadolari y'amerika ahwanye na miliyari ebyiri na miliyoni zisaga magana arindwi z'amafaranga y'u rwanda rifite imyanya ijana na mirongo icyenda n'ibiri yo gucururizaho harimo n'ububiko bugezweho n'ibyumba bitanu bikonjesha cyakora kubona abarikoreramo mu buryo buhamye bizakomeza kugorana mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwakomeza kubererekera abacuruza mu kajagari yewe no muri metero nke cyane z'ahazengurutse iri soko
kubera ko umuguzi agenda akurikiye aho umucuruzi aherereye claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ijwi ry'amerika iby'amakuru ku rwanda turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro tubabwira ibya adn ariko hagati aho urumva utekane no gucisha amabanga yawe kuri telefone ku gihe mu gihe hakomeje kuvuga abayiba biciye muri biciye mu mbuga zitandukanye mu kanya abahinga barakubwira icyo bakora ibitigi by'abantu bakoresha telefone byariyongereye miliyoni ijana mu mwaka uheze ku buryo mu kwezi kwa mbere uno mwaka abafise telefone mu isi yose bagera ku miliyaridi zitanu gusa ariko abantu bakomeje kwinubira ko hari utumashu tw'udusuma tubinjirira mu matelefone tukabatwara amabanga yacu ariko none abakoresha telefone bafise uwahe mutekano ico kibazo mugenzi wacu venuste nshimiyimana amaze kukibaza eric rumanzi inzobere mu kurinda za mudasobwa aha ari muri leta z'ubumwe za amerika reka tumvire
icyo ni ikibazo cyiza ubajije ariko icya mbere nakubwira ni uko nta apurikasiyo n'imwe ushobora kubona itashobora kuba yaba ifite inenge bivuga ngo watsapu wakoresha indi apurikasheni iyo ari yo yose zose ziba zifite inenge kuko byose ni sofutuwe ziba zanditswe n'abantu bivuga yuko abantu bazanditse rimwe na rimwe hari igihe basiga icyuho muri izo porogaramu abahanga rero baba bashobora kuba bareba icyo cyuho bakaba babyinjiramo usibye ko mu byo bavuga bya watsapu ntabwo ikibazo ari watsapu gusa ahubwo ikibazo ni ibyo bita ama operating system aranenga kuri ayo mafoni abantu bakoresheje binjiriye muri watsapu ariko batera ubusembwa izo operating system z'amafoni y'abantu arizo zatumye babasha kugumamo bakajya babasha no kuba babona izindi inforomasiyo yaba amatelefoni umuntu yakoze abamuhamagaye mesaje bohereje byose akabibona none se hazakorwa iki ko telefone yabaye nka twibanire ko ntacyo umuntu akora atayifite umuntu azacunga gute umutekano we kandi telefone agendana ariyo ishobora kumushyira iwa ndabaga nagerageza nko kugereranya telefoni n'imodoka uyu muntu utunze imodoka mbere y'uko iyo modoka uyitwara cyangwa unayigura uba ugomba kubanza ukihugura ukamenya ibyayo ukamenya ko iyo ufite umuvuduko muremure ushobora kuba wagira impanuka ukamenya impamvu umuntu aba agomba kwambara umukandara wa sekirite ukamenya impamvu ugomba telefone y'umuntu rero iyo urebye muri iki gihe telefone ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nk'umuryango cyangwa idirishya ry'ubuzima bwawe kuko telefoni iri mu bintu uyu munsi bishobora kuba bifite inforomasiyo nyinshi cyane ku muntu ni hehe heza umuntu yagenda adafite ubwoba yuko hari umuntu uri bu- bumugonge cyangwa ari bumu- bumuhutaze ikintu cya mbere kuri telefoni yawe ugomba gukora ku buryo iyo telefoni igihe cyose utarimo uyikoresha ugomba kubasha kuba wayirokinga kandi kuyirokinga bigaterwa nanone n'icyo wahisemo ibyiza niba ubasha kuyirokinga ukoresha urutoki rwawe ibyo nibyo bifite sekirite kurusha kuyirokinga utapfe imibare kuri iyo telefoni yawe kuyifunga ugomba gukoresha byibuze imibare itandatu kuko abantu benshi bacyafite za telefoni za kera zisaba imibare ine kugira ngo bayifunge cyane cyane ugasanga iyo mibare ine akoresha ni imibare yoroshye ishobora kuba ari ah, itariki avukiyeho cyangwa itariki umwana wawe yavukiyeho bivuga ngo n'umuntu waba wagushatse ushobora gutereka telefoni hasi bagiye mu birori akaba yabasha kwinjiramo akabasha gushyiraho apurikasiyo kuri telefoni yawe izamufasha kujya abasha gukurikirana ubuzima bwawe ikindi niba ugiye ahantu waba muri hoteli haba ku bibuga by'indege ukirinda cyane cyane kuba wajya kuri za wifi izi ngizi ngo uzubura ibyiza burya ni ugukoresha ah, data uba waguze muri kampani ya telefone ukoresha cyangwa se ukabanza neza ukaza ahantu uri wifi izina ryabo iryo ari ryo ntupfe gufata ngo wifi yose ubonye ngo uhite ubasha kuyijyaho ni gute umuntu yakwirinda utu tumashu ni iki kintu umuntu yakora kindi ko tumaze kwera hirya no hino kandi ko tu- tu- tu- duhungabanya umutekano w'abakoresha za telefoni ikintu cya mbere eh, wagombye gukora ni ukuvuga ko ugomba kurinda telefoni yawe muri uko kuyirinda ni ukuvuga yuko eh, iyo telefoni yawe wagombye ku- kwirinda ku kujya ku ma website ubonye yose ku- niba abantu kwa kundi abantu ngo boherezanya ibintu by'ibitara bakakohereza ngo klika kuri iyi linke cyangwa bakakohereza imeri bagashyiraho atachimenti ngo klikaho ibyo byose ni ibintu abantu b'abagizi na- ba nabi bakoresha kugira ngo babashe kuba bagashyira ama application kuri telefoni yawe azabafasha kugenzura ubuzima bwawe arakoze mugenzi wacu venuste nshimiyimana irondwe mu bwongereza aho yari kwarayagana eric rumanzi inzobere mu kurinda za mudasobwa ari seattle ngaha muri leta z'ubumwe za amerika dusuye mu rwanda nk'uko nari nabibemereye aho urwego rw'ubutabera ru- rwemeza ko ibizamini rukoresha muri za laboratwari zitandukanye z'u rwanda ibimenyetso bishingiye ku buhanga ariyo forensic laboratory atawarakwiye kubishidikanya ko mugenzi wacu asumta kaboye abidusigurira iyi laboratwari yubatse ku kacyiru mu mujyi wa kigali ipima ibizamini bya deni bikunze gukorwa mu kugaragaza isano umuntu afitanye n'undi hapimwe utunyangingo tw'amaraso iri suzumiro rinakoreshwa mu kugaragaza ibimenyetso simusiga ku cyaha cyakozwe hapimwa ibimenyetso by'umubiri ngo hamenyekane uwagikoze cyangwa n'ibindi bimenyetso by'ahabereye icyaha ijwi rya amerika ryasuye iki kigo kimaze hafi imyaka itatu gikora bwana pascal bavugirije uyobora ishami rishinzwe gupima ibizamini bya dn yasobanuriye radiyo ijwi rya amerika ibyo bakora uretse abantu twakira ku giti cyabo bashaka kumenya amasano bafitanye hagati yabo eh, mu miryango umwana ushaka kumenya isano afitanye na se koko niba ari se Hey, hari abana baba bashaka kumenya niba koko ababyeyi babitirirwa ari ababo cyangwa se abana bagiye batandukana n'imiryango bagaruka mu miryango bashaka kumenya mbere yo kwakirwa bashaka kumenya koko niba abo bana ari iyo miryango bakomokamo Eh, mu butabera urabona iyo mu- mu- nk'uko nabikubwiye haruguru duhuza ic- ahabereye icyaha n'uwagikoze ni ukuvuga ngo iyo habayeho icyaha uko byasa kose hari ibimenyetso bisigara ahakorewe icyaha hakaba n'abakekwa muri ibyo bimenyetso iyo abigeze- iyo umugenzacyaha ageze ahakorewe icyaha abwirizwa gufata ibimenyetso ibyo bimenyetso rero nibyo dufata twe tukazabigereranya n'abantu bakekwa ko baba bakoze icyo cyaha kuva iki kigo cyajyaho abacyitabaje mu rwego rw'ubutabera bemeza ko cyabafashije kwihutisha imanza ndetse no kugabanya ibiciro byasabwaga kugira ngo umuntu apimishe ibimenyetso mu burayi mbere y'uko ibi bipimo bisuzumirwa mu rwanda wabaga akeneye gukoresha ADN yoherezaga ibizamini byo mu gihugu cy'ubudage bwana mutabazi arisoni uvugira inkiko mu rwanda atangaza ko ikizamini cyoherezwaga mu budage cyishyurwaga amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana ane ni ukuvuga agera ku madolari magana ane mirongo itanu y'abanyamerika muri iyi minsi iki kizamini gikorerwa mu rwanda ugishaka yishyura ibihumbi magana mirongo itandatu ni ukuvuga asaga gato amadolari magana abiri mirongo inani y'abanyamerika kandi igihe kikava ku mezi abiri yategerezwaga mbere kikagera ku byumweru bibiri mutabazi akavuga ko iki kizamini cyoroheje akazi mu rwego rw'ubutabera kandi ko gikwiye kwizerwa twebwe nk'inkiko turacyishimiye cyane bikorerwa ahangaha mu rwanda rimwe na rimwe byoherezwaga hanze mu mahanga habaga gutegereza igihe wenda amezi atandatu amezi angahe kugira ngo bizagende bigaruke ariko ubu ngubu kubera ko ari hano mu rwanda iwacu biroroha bikanihuta so umusaruro tubibonamo icya mbere ni uko byihutishije akazi ariko nanone birafasha cyane cyane mu ireme ry'imanza zikigwa ko ziba zishingiye ku bimenyetso biri scientifique muvuzi reme nibuka ko hano muri iyi minsi numvise mu nkiko basa nkaho ababuranyi bavuga ko nta bushobozi buhari so ababivuga wenda babivuga nk'ababuranyi ku giti cyabo ariko bakagombye kugaragaza icyo bashingiraho babikerensa cyangwa bavuga ko nta reme bifite ubikereza yagomba kugaragaza aho ashingira nubwo abakora mu nzego z'ubutabera bavuga ko iki kiguzi cyo gukoresha ikizamini cyorohejwe ariko biracyagora abaturage kubona ibihumbi magana abiri mirongo itandatu basabwa ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko rigoid forum rivuga ko ryatangiye gufasha abaturage batishoboye bifuza kuba bakoresha ibi bizamini umuyobozi wa raf bwana kananga andrew yabibwira ijwi rya amerika umuturage araza hano tukamwakira hanyuma twabona yuko akeneye adeni tukandikira laboratwari akagenda bagapima bigatuma imanza zihuta tumaze gufasha abaturage bagera kuri cumi na babiri biranatinda kuko nk'imanza dufite akenshi zikenera adeni n'abana ni abamama baba bashakisha base ko bemera abana bisaba yuko tubanza tugashakisha uwo mugabo akabanza akabyemera akajya kwipimisha muri izo manza abo tumaze gufasha nka mirongo inani ku ijana ibisubizo byagiye bigaragaza ko koko abo bagabo aribo batewe aribo ba nyirabo bana hari n'ibindi nabyo hari nk'izo tumaze kubona yuko babizanye ariko mu by'ukuri atari byo uwo mwana akaba atari wabyawe n'uwo muntu bakeka ko ari uwamubyaye hari uwapimwe na laboratwari ya hano yacu i kigali arangije akazatubwira ngo ntabwo yemera ibisubizo kuko bari basanze ko umwana atari uwo mugabo duhita tubyohereza hanze iyo kesi yonyine twayitanzeho amadolari agera ku gihumbi turongera tubyohereza hanze biza byemeza ibyo laboratwari ya kigali yari yabonye mu ntangiriro z'uyu mwaka leta y'u rwanda yatangaje ko ifite umugambi wo gukusanya no kubika amakuru ya adn ku banyarwanda bose leta ivuga ko ibi biri mu mugambi wo gukumira ibyaha no guhana ababikoze bwana pascal bavugirije ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya ibimenyetso asobanura ko iyi gahunda ikiri mu nyigo uwo mugambi urahari ariko ugomba gushyirwa ugomba kubaho kubera ko hari itegeko riwuteganya kugeza ubu ngubu rero dutegereje ko itegeko riwushyiraho kuko byigwaho n'inzego nyinshi ubu dutegereje icyo bazanzura icyo itegeko rizateganya kuba twabibika byadufasha cyane kuko niyo urebye niyo utembereye n'ahandi ukareba ikijyanye n'ikoranabuhanga iyo ugeze ku bibuga by'indege ubona ko babanza gufataho ibimenyetso ni muri urwo rwego natwe byadufasha kugira ngo mu gihe bibaye ngombwa twajya twifashisha iyo DNA data banking kugira ngo idufashe mu kumenya niba abakoze ibyaha kuko bahari niba babisubiramo usibye ibizamini bya deni bipimwa n'iki kigo iki kigo kandi kinapima imirambo kugira ngo hamenyekane icyishe umuntu gipima kandi ikigereranyo cy'ibisindisha biri mu maraso kigapima ubwoko n'ingano y'ibiyobyabwenge biri mu maraso y'umuntu ndetse kiganapima ibikumwe by'abakekwaho icyaha no gupima ibimenyetso byifashishijwe mu gukora icyaha iki kigo gitangaza ko kuva cyatangira kimaze kwakira abantu igihumbi magana atandatu baje gushaka serivisi zinyuranye barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali hasumta kaboyi urakoze no kuri duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi turashimiye inshuti bakunze mwe mwariko mutwumviriza muherereye hirya n'ino mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu